Welcome, welcome, welcome, welcome back to my channel. Lovers of SoftGIS, you guys are welcome back to my channel. You know what we do on SoftGIS? I actually give you the rumors making up on social and the yimu yimu out there. So many talks in the palace of Ile Ife. don't plenty pass another thing and we don't hear several rumors about what they say they happen inside the palace is unpleasant presently now. And every alleged information will be say they come Amasai for the palace of Ile Ife. Now with the carry come giving her, uh, and mostly from the Odua press and also the Yoruba bloggers in the Ile Ife. So my people are oh, making us sit tight because the Tory we did say they for hand presently now is strong parts. Another thing and it is exciting we see when we hear things like this they happen for inside the palace of Ile Ife. So my people oh, they are alleged information and the rumor actually making up on social presently now is that this disturbing message in the palace of Ile Ife shock Oni of Ife about Queen Naomi. So my people, oh, <laughs> in and say we don't talk about the grace we say the Queen Naomi head so much, and again we don't hear and say the Ifa priest the since we say then tell. Uh, uh, Uh, uh, Kabiesi to actually ask Queen Naomi to bring Prince Tadenikawo into the palace of Ile-Ife so that they go fit to ask Tadenikawo questions. And in kind of the way Queen Naomi don talk say uh, make the Olorizzi, if dem no dey inside the palace, he can easily send Tadenikawo to to Oni of Ile-Ife. But if Oni, if the Olorizzi are inside the palace, she no she can't stand the risk of sending Tadenikawo all alone to the the palace of ile So we don't see say the katakata and every other thing We, be say the happen inside the palace don't plenty pass another thing and we know say one turn one thing or the other like this that be say they bring all this chaos when they happen inside the palace so the disturbing message will be say kabiyesi got from this thing got in the palace about queen naomi presently now is that uh, the ifa priest them and the elders and chief presently now one of the ifa priests not come outside bring that irreverent revolution to say, see, oh, to say, Kabiyesi no need to do and to say, him get right over Prince Tadenika would that much. To say, person will get much right over Prince Tadenika would na Queen Naomi. Apart from say, Kabiyesi uh, na actually make, made the product wey be say dem take produce uh, Tadini cow say which breast na Tadini cow suck say e sucked out of Queen Naomi's breast so na only Queen Naomi na im be say dem go fit to talk to so much wey be say go fit to allow Queen na uh, Kabi, uh, Uh, this the priest Tadenika will come inside the palace. Say, because, you know, say, when we say, see they tell Queen Naomi about this uh, new turn of every other thing, when we say they happen inside the palace, when we say, Queen Naomi decide to say, uh, to say, um, to say, priest Tadinika will not go fit to come inside the palace. Then to say, uh, Kabiyesi actually was annoyed and actually raised his voice on Queen Naomi to say, why she go be saying that she go take control of every other things. Why she say she doubts everything when they say intel her. her. Thus she once had a in the palace and the thing don't cause a lot of chaos why she was why Oni was calling Queen Naomi in the presence of the Ifa priests and chiefs and elders they will be say they for Ile Ife and we hear say they don't come and down presently now say the vision will be say uh, the uh, uh, this thing will be say this uh, Ifa priest see presently now does it make you not take her like that or say now the breast will be say uh, priest Tadika will suck that means the thing where they control them all this thing and no matter anything like this priest Tadika kawo e still young hmm. say wetin dem dey do president now na to say make priest adeynikawo come in the presence of uh, this thing the uh, ifa priest dem and the elders and the chief so that im go fit to as dem go dey there like that in his presence like this the power wey be say dey inside am go fit to dey talk come outside say nothing else but to be say make him know as the way wey be say him go take talk to queen naomi say if him do am like this katakata na to spoil more thing for inside the palace and this one presently now e don shock oni of ile-ife presently now knowing that queen naomi has more power over prince tadenikawo more than him so if this your first time lis ten to me do well to like and share and also subscribe because you know what we do on soft gist i actually give you the rumors making out on social and the yemo yemo app out there. So my people, oh, they say President Lena Kabesi is not always is not happy any longer over this new development of every other thing when they happen. Say he cannot have control of Tadini Kawu while Queen Naomi can have can tell Tadini Kawu can decide where Tadini Kawu goes at any given moment of the time. So now they don't say the far priest they don't tell her to say maybe matter of shouting or say if he do shouting or tell Queen Naomi anyhow say he solves nothing say because Prince Tadenikawo actually sucked from that breast. And again, Queen Tadenikawo is still young. And again, Opono say Prince Tadenikawo still dey young like this. All the whole thing will be saying, no presently now because of the time will be saying, no get to spend with uh, uh, this thing Kabiyesi that much. now. only Queen Naomi face now be saying in the sea, And na remember say the recent time like this wetin happen for the Lagos <coughs> pardon me wetin happen for the lagos mansion wey be say kabiyesi wey dem leave wey queen naomi actually leave um, prince tadini with kabiyesi for only three hours that she went excommunicado we know the katakata wey be say the thing. cause inside uh, the lagos mansion we know say kabiyesi run around call people, dem call nurses and every other tin but nothing fit to happen but immediately wey be say queen naomi come uh, in the presence of uh, this prince tadini everything wey dey do and both di temperatures dem wey dey run run for im body everything calm down so una go to say maybe ordinary thing nine be this matter na spiritual thing na be this one presently now and again this if I priest don tell am to say there no need to do am with say who gree and who no gree say if if if if two elephants fight say na the, gra the grass na go really suffer say two of them no need to show uh, form of power to make sure to say na this one na get am na this one na get am say na two of them na get praise tadedeka o and she go actually know how to talk to queen naomi. Naomi. Now him know how to talk to her. Make she take release Prince Tadenikawo to actually come because he the more will be said that they delay to show tussle of power over this matter. Now it is the spoil for the palace of Ile Ife. And this one already hold on shock Kabiyesi over this thing presently. Now Kabiyesi has not been himself. Since we be say the Ifa priest then tell am this matter, he never be himself in the shock knowing that uh, Queen Naomi is the only solution to everything we be say dey for the palace presently now. And the vision wey be say dey happen not only uh, queen naomi mummy tadini kawo na im go fit to sort out everything presently now we hear say kabiyesi don call uh, queen naomi taishin that number she refuse taking his call because of the way wey be say kabiyesi take shun her take shout and every other thing Why she was requesting for tadini kawo to be brought to the palace so my people know oh, this matter na so na this matter be e strong pass another thing my subscribers and my returning subscribers you guys are the really mvp E. So make now do well, go to the comment section. You iron yourself out, put your own opinion for this matter because I don't see say me if I talk my own, I go to say waiting Queen Naomi actually do. They right, but in kind of the way now Papa will be say born uh Prince Tadenikawa. So I don't feel he should be deprived of any other thing. And this one will be saying uh, uh something of emergency will be say now only in the presence of Prince Tadenikawa I be saying things today resolve in the palace of Ile I beg of Queen Naomi maybe say May she do the right thing and think on the right way and send Tadenikawo. Or she goes with Tadenikawo to the palace of ile so that this confusion will go fit to find a lasting solution to this matter because the katakata wey be say the thing bring and the always for inside the palace it e don't pass another thing. So my people oh this matter Nasona it e take land for my table and Nasona take drop her out give una. Una thank you very much.